welcome back my people you're welcome back to our youtube channel yes so my people in fact una don try well well well well make una not still forget to like this video and subscribe to this channel and make una not still forget to wait here again so subscribe if you have not subscribed and if you have subscribed thank you so much and god bless you for all your support yes so my people not be small this matter don't go end anytime soon in fact eh as the matter wan another thing they arise my people na so this woman this lady bad boss come outside again o oh. say she no go gree oh. say mariam is a is a is a thief a snitch and a thief, that she stole the king from her, she stole a man from her. Hey, my people, no be smart. Now, now the gist they come outside say, while even while uh, Queen Naomi was married to the to the king, while she was in the palace, even this bad Badmos was in the palace say this one was in the palace actually all of them na gathered inside the palace but now she now naomi now im di honey dey flaunt Now naomi honey they carry the comot they show say okay na wife be this. but behind closed doors is a different thing I remember that when naomi talk that time say how is she married to a man that in front of camera is a different person and behind camera is a completely a different person yes so oh. you say in front of camera na only the two of them o oh. hey man na Ooni and Naomi o oh. if not if it's not Ooni and ah, Naomi it's not Ooni and ah, Naomi o but behind closed doors ah àwọn ìyàwó yapa the concubines were living in the palace in the palace they had access to the palace now wey be say they don even marry how many others still dey o others still dey wey be say the king say they go marry uh, seven in december seven wives in december he said in december and then in january because he won't give break first make you breathe small eh, eh he still they make selections he won't marry seven and this one say hey if you know give her date she no go agree because na she and only first know before Miriam. say Miriam was just uh, was just there she wasn't even supposed to be married to say she no know what's happened. no say Miriam snatched her man Miriam use kayamata on baba Miriam ah uh ah -uh, no be small matter all my people. maryam do this, and i know say any small thing maryam get her eh, and i know say she get high blood pressure any small thing she don't faint any small thing don dey die Don't they do this one all the noise when you don't make yesterday na na hospital go end up. all the noise on top money and the rest na hospital na im go end up. Yeah, so you no get mind you no get mind you go they follow a eh, polygamous man who you want? who you want? impress hello you don't have mind you they go they follow polygamous man who you want impress what make you even think he's going to marry you and every other person will go when he couldn't keep only naomi you were there when naomi was married to this man this young girl and you all were oppressing her all of you were oppressing oppressing this innocent soul all of una sit down even naomi wetin you get and wetin you see eh even eh mariam wetin you get you ask for it you ask for it because of wetin because of fame because of wetin because i can't even say money Ooni of Ife sef don even pause now because you see people dey talk say they use the women for for trafficking they use them for ritual they use them for sacrifice e dey use them for the boy. e dey use them for this e dey use them for that say he just want make all the talk talk calm down first before im go continue in lifestyle dis a new life lifestyle wey be say we dey see so in fact eh no be small something my people no be small thing e no just funny again it's not funny again it's not funny anymore hi chai my people in fact eh the matter get as e take dey this matter get how e take dey eh, Miriam dey cry o say eh, I say Miriam Miriam dey cry I cry for one side Laide dey cry I cry for one side Laide dey cry betrayal cry dey cry say oh you no reason am ah say the video wey she post true true say no be new video say na old video she was just posting it to spite maryam and the rest of the queens make it be like say na she and oni in im travel say na old video say make dem have mercy o oníkẹ kan ṣàánú òun o kìíní kan she want to go back she want to go back to, to the palace as a wife not as a concubine because she no go fit be concubine with some people and then they go give those people date marry them and she ordinary date she no get don talk of say they wan marry her in fact eh na beg she dey beg like this. she's begging she is begging in fact say she's tired she's this. she's that even me sef i i no go lie for una i feel i feel her pain i felt for her i felt for her with the way she dey talk and the rest but y'all deserve it you people deserve it you deserve ah do you have a beautiful body have, have money have everything and then you want to be somebody's uh, eight tenth wife wetin happen they say na fame so no be about to get money or oh, whether you get fame no be about to get money or oh. do you know the the the prestige and respect that follow that her royal majesty hrom hrom laide badmus my sister you go work harder Yeah, so e be like say you dey there now you no know wetin dey happen you go make you go you need make more money e be like say na your money your your your sugar mommy level blood level low and the funny part is none of you can even be the yeye luwa because all most of don't born before I don't get pikin una don una don old una if you be yellow. Now so they say they push one side chick one of her own side chick i don't forget that woman know that before ronke abi been after care. i don't even know where they push. They say that one old eh she old even senior senior any elder sister but why there's this misery I be wetin i never understand why is ooni marrying like going after old old women why is he going after older women some people say maybe na him own fantasy maybe na him own fetish maybe he's into older people why dem say dem recently dat one recently comot o say no be small fire dat one go under before she comot o oh. she see say dis people for di palace eh, dem no dey smile dem no dey even dey dem no get joy na im mama take off o oh. na im mama take off say before dem go call call her before her life say she no drink. But all Ooni of all Ooni you dey carry kerewa that old woman e get question wey i say i go even ask you how you dey do this thing pass you dey carry kerewa that old woman ah hey. how you dey even dey survive this kerewa thing you go kerewa this one today kerewa that one tomorrow kerewa how you dey do am some of them even dey cry say since dem marry dem kerewa never reach dem <laughs> Mariam no dey let Oni breathe. Tobi, if Oni see am, if he, if Oni mistakenly enter her chamber, he go lock Oni down for there. Eh, wetin be her name? If Oni mistakenly show head, say, ah, hello, baby girl, are you? Or oh, he go lock Oni head for inside there, say, my friend, stay here. You go use leg wrap Oni for there. Now, Kere will never reach some people even um, eh, Mary sef na hardly i no sure say kerewa dey too reach out like that because her own wahala too much also quarrel quarrel quarrel always looking for something to quarrel about always showing superior showing she's the richest so therefore the king must uh, uh, she's the king skinny con uh, so even the fact say they call her fake uh, yeyeluwa sef in fact uh, my people are I attire no be small thing attire na <laughs> so the matter be o oh, oh my people na so the matter be laide say make una help am beg god make dem give her date o oh. say she don tire say make she wan shame her enemy abeg who be the enemy if no be mariam yes o oh. so, no be small thing no be small matter dey go on na so we see am o oh, my people una thank you again for always sticking with us liking our videos and subscribing to our channels in fact eh una do well god bless una well well for me. amen and bye bye yo